now na im be dis na im be dis o na im na marriage. yes i sure say na the road na im be dis. wait call in for your marriage. yes sir. hold on na be say our problem don't finish. e don't solve my friend e don't solve. hey marriage call for your marriage joy. Oh, na the road abeg dey go beg no waste time. your signboard outside. Now make us come. Okay. It dey pain me well, well. I don't waka, waka, waka, waka, waka, and no see husband. Baba, I beg. Help us. Azubizo. Yes, Baba. Baba. Her own even better pass my own. As I be like this, as I find rich, No man has ever come, come to me before to ask me for friendship, not to talk of husband. Eh? Nobody. Like this? Not to talk of, I'm telling you now, not to talk of marriage. Nobody. You know open again. Now which? Which? Uh, open your hand. Don't go far. This time, make I tell you. Huh? They go rape you. Huh? Eh? Rape? Because everybody, everybody don't like you now. No be waiting. I want man. Leave her without rape first. I will give her one husband now. No be husband? Yes, Baba. I will give her one. One, one. The one, the one I get for warehouse. Eh? Factory fitted. Follow come. Original. The man ogres, des mers Ocle des mers. Yes, Last. master. Ah, the two fine birds. Hmm? Where I get to my service account. When I choose from there, you first choose. Make I choose. Either. na dem go choose not be you. no baba we come make you help us with your juju May we take fine for outside no be the kind people we want be this no. outside. ehe uh -huh, choose. baba no be this ones na we want Now for outside na we want. no be outside why are no go for outside no outside outside dem for dey come why are no go for outside. ha baba if not this kind ones we dey find now we don't get them, tey tey ha Not be this kind one we want o say una don una don be waste say una no get money. oga as they dey I say they no get make dem managers. abi. see as i dey na, i get money i get money my money na one touch. wait baba dey no reach. give us your juju make we use am find better husband for outside abeg. no do make we get our money back o. make i go. if not we go we go collect our money back o. Oh. yes baba. Uh. You go take one eye come out for this place now. One eye. Huh? Yeah. Nothing about you. Look at that for muzzle. If you need wife, oh. husband supplier. Husband supplier. If you need moto, spiritual supplier. Spiritual supplier. If you want husband, husband supplier husband supplier. I been a money spiritual supplier, spiritual supplier. If you want husband, husband supplier, husband supplier. I been a money spiritual supplier, spiritual supplier. Fake magician, oh. do I forgive her? Fake doctor, oh. husband supplier. Fake magician, eh. Do I forgive her? Eh, eh, eh, eh. Fake it, doctor. Husband supplier. If you need wife, oh, husband No, I eh, have far? Fine. How they work? We dey, we dey push am. And how much I balance yourself? 500. 500. You don't know how much you drop? I mean, you won't cheat us. Uh, Oga, take am easy uh. now. Take. But if you want to add something, if you add, don't shake it. How the work they go? Fine, we'll oh, see your tire for there. Eh? I will just pop everything, they tight o le na wa o ẹwẹ business just dey dull just dey dull today huh? no market. how much you don make sef. one thousand seven hundred one one seven Now the five hundred wey the guy bring na even complete am one seven business bad no be small. one seven. Eh. since. no oh boy ah whether people want to know the gree spoil again i no know wetin. is it how, how much. Now him be come dey search me. how much. one seven no be this. since. Uh -huh. since when me and you know i don ever cheat on you. Ah, i surprise the money dey less. i no know business dey done when market go go do wetin you dey do abeg You owner go soon come go do business na guy ah later later later you go share. odoche odoche kikpọ anugede ụbọrọ bụ ewonye kano anugede anya na be etigere ata anugede. Uzwe, uzwe, uzwe. go Walk on over, walk on over, walk Baba. on over. Baba, you need to help me. If you see how my brother's wife insulted me, abused me, called me an old hag. Frog, dog. Uh, uh, hag, mm, something like uh, old wasted wood. Ah, oh, wood. Ah. They call you that one. Ogin. Aga nye kwa enye nwoke ana nye edi. Aga nye edi. Ah, Mbadike. Mbadike, Mbadike, Mbadike. Oh, okay. We'll give it to her. We'll give it to her. We'll give it to her. Um, we are going to give you something. You once you you don't know my money. ou de ihe iru onye just call udeme the man wey god prepare for you will come come here make i bless una Thank you. Mama, thank you. Mm-hmm. Thank you. If you want husband, husband supplier. husband supplier. I be na money, spiritual supplier, spiritual supplier. If you want husband, husband supplier, husband supplier. I be na money, spiritual supplier, spiritual supplier. Fake magician, oh, do I forgive her? Fake doctor, oh. husband supplier. Fake magician, eh. Do I forgive her? Eh, eh, eh, Fake it, doctor. Husband supplier. If you need wife, oh. Husband supplier. Husband supplier. If you need moto, spiritual supplier. Spiritual supplier. If you want husband, husband supplier. Husband supplier. Abina money, spiritual supplier. Spiritual supplier. If you want husband, husband supplier husband supplier. Today, man. Spiritual supplier. Udeme! Udeme! Yes. Udeme! Yes. Oh! It's like my wife. Where have you been since? Come, let us marry and get children. Hmm? Are you surprised me? Hey! Somebody help her! Somebody help her! Somebody help her! Hey! Somebody help her! I will help her! Mama help her! Mama help her! My wife! Eh? Wait there. Ah, Njaka, I need to change your sense. Na man I saw was no be spirit now. Do you know the ghost spirit? Eh? Please, please. That's... You like her. Look, look in face Where, where? Hey. You like him? God forbid, Baba. Mm -mm, I jump and pass. Mm Where is your... Mm. Tell me true. Mm-mm. This fine boy. I don't want. Udeme, go. Go. Go. You never change your mind? Eh? But my husband I want to. I don't want spirit. I don't want I don't want keep spirit for us. I'm gonna give you another one. Akiri. Thank you, Baba. If Akiri. Ifeoma Abia, good thing has come. You like this one? I go manager. am. Hmm? You no see the thing wey you talk? say you wan manage me i no gree again hi you say wetin no gree again look chest wey i dey give you see everybody go give this kind chest idiot thank you <laughs> carry am if a swimming pool, i wan give you God bless you. Thank you, Baba. Karim. Good. Meet Meat production. Meat production. Wetin I dey do? Ha! Come make we dey go inside kweti nne no no see i don't do you 14 times you say make i go inside again you know you won't make i die oka why you they behave like this? eh we are just starting now hey! after we are done wire you for 14 times come they tell me say make i come again no i no get strength again see make i tell you my friend don't tell me say e that water wey the form pikin in dey finish forget somebody. body if im finish i go die as blood dey finish wetin you chop like this eh? the kind food where you dey chop how many people wait this compound The chopper. eh? you know they see the kind food where they give you so that anytime wey i want, carry you go come do But see you go allow the food to come yeah, or <laughs> I see the smile. Rafa. Now, wow. I know. When they don't play this romance from inside. Play and come. So they are focusing outside na day. <laughs> One day you go kill this woman though. Na they do loving, loving, sweetie, sweet. <laughs> Now what thing concern you? Okay. Hmm? Sure, what you concern. I don't receive fresh mail. You know what phone I go inside? I want to receive I want to receive fresh air. You want receive or receive? Anyone. hey, you yeah. Even English says that I the magic. I know as they be. I bet my collection that said that they call. Okay, okay. That's so. receive. <laughs> Who won? Who won? Who won first? Man, the one that goes first. Waiting come for all these ladies wey wey you collect money from na you dey give me this money huh? na you go shop. oga oga na only five hundred i go take uh, why uh, my, you carry my wife give her for another person. no be na oh, my brother. no be my brother. abeg man the wife na. you no resemble me. una no be brother. no see oga o abeg think well o because this five hundred naira no be the thing wey i go take maintain the wife wey i don marry new now huh? Eh? see you know what i give you this one wey wey no wey never get uh, just wait no worry i go give you your own go chop first na then na na chop chop go eat first release your face. Huh? Eh? Uh, he, he have mouth to talk me me me wey lose my wife and lose lose. But do the grease spoil again. By something I know so wrong, I buy my medicine. I drink my medicine. I do good. Garangari maganin mandere. Buy me medicine. I buy them, I drink them. Assalamu alaikum, Oga. Yeah, Buki, welcome. Good morning, Oga. Thank you. Your car spoil. kai kaiwa who give aboki mota wallahi i never get me a mota i bring me for ah, would be your name ah musa wallahi na motor will repair for here you hear to amma i bring me good news you see fa i look all of you wannan nyamuri wallahi kun cika so in mata wato i dey love me for babies wallahi yariya dawa shi da i bring me this one i never get a certain i took for me small so I drink of this one small. Wallahi, I carry my babies for the girlfriend inside my house. I they do me, do me, do me, do me. Wallahi, do me. Who they do you? Oh, go, go, go. Who they do you? No, thanks, Abuki. Eh, we don't get that that kind of time now. Uh, sorry, Abuki. We don't get that time now. As you can see now, we they think of how we take make money. Mm -hmm. So if they go, oh, Cledus, if you want, if you collect one, I won't go hustle for customers. Buy, buy waiting. Medicine. you know say you know you think how sit down if you dey think if you dey think you know say we suppose break this man head mm. yes why e be say for all this full workshop na only two of us inside to come sell the yeye yeye medicine for. wallahi fa wallahi i dey come in i see am for two of you shine i understand cewa ko wannan i never get a saturated shine i bring am buy small fa i test me small test me wallahi for small Tomorrow I dey call me come by volunteer. Wallahi. No problem. here. Carry my woman enter house. I know why they tell you make you come out too. Okay, no problem. Uh, the full bottle na how much? Eh, small kawai. I dey voice small me. Uh, wait, make I bring money. I dey tell you say make you go. I know why. Come on here. Dey go. Sebu Joni. Ngwa bye bye. Garanga wani magani. Leave her. Leave her. Sebu Joni. ada where you they go today. i dey go work. which work. <laughs> teacher this one you are dressed like this you no go go school today. today na public holidays na. Are you not that way that muslims are celebrating salah today. ada <laughs> bank not they open today o. here na where you dey even they go safe? Eh, um, I know. It's just that I be senior staff for my bank and I meet they operate the ATM machine. ATM? What kind of question are you asking me? It's not the senior staff that will operate the ATM machine. What is saying security personnel they do that one? How you come manage enter? Wait, wait. ATM no they work for for for public holiday. See, they talk something. No be person dey load am. Wetin you sir? Hmm so now you need load atm machine with money. na me oh. <laughs> why na they laugh. indeed you you you are a senior staff. tell them, they don't know olodo. <laughs> Ah! sisi wayo wayo wayo sisi wayo onye olu oyibo na wayo sisi yo sisi wayo sisi wayo na-emetala anyị ma onye wo sisi sisi wayo onye olu oyibo me so. I cannot date a guy that cannot even take care of me. Take me to an exclusive boutique and buy me jewelries, <laughs> expensive ones. I can't try it though. Baby, you are funny. Oh. <laughs> well, it is very important to hook up to a man that have a very good handwork. Because <laughs> It will help you for your future. That's the only thing I'm saying. And me? My guy lives in England and he imports electrical appliances. He takes very good care of me. Babes, check me out now. Look at me. Can't you see how good and beautiful I'm mm-hmm. looking? Yeah, we have seen it. You are looking beautiful. Just <laughs> Ah, anyway. I just met a guy recently. Mm -hmm. He's an engineer. Mm -hmm. He seems to be a nice guy, but I'm here to find out. And what is his name? His name is Cletus. Ah! Babe, see, I've equally seen that guy, and he looks your taco. hold that guy tight o oh. hold that guy tight o. adema ti mi na liba you no dey understand ẹ ti don. Why don't you don't give her money? talk rubbish. You, don't chop inside. How many I chop? No really three. Oh. Na until you eat ten before you go follow me pay. Thirty to just leave me alone abeg I dey tired. Nonsense. Me? Yes. good evening o. My dear welcome. Welcome how far? Fine girl. How work today? Work was fabulous thank you. Hey, yeah lovely. <laughs> Have that baby. This girl sexy mm-hmm. and fine for this full compound. Mm. And the only human being where dey there be this. How? You know who this girl be? Who she be? Oh, because she because she just wan she no wan show herself follow us The stay for here. If you know the kind of money where this girl get. How you take no? How you take no? <laughs> Eh. You don't know as bank they operate? See for bank if customer bring like ten million now. Mm. And are you the customer bring say uh, uh, Jeremiah uh. count this money. The commission for counting na one million. if you know money wey dey this guy hand. Forget that matter first. May I tell you something? See that alternator wey you buy? <laughs> you know say no be original. <laughs> you say you know. I don't know. You know. Mm-hmm. You know say no be original. the alternator? <laughs> Clear to ah, I want to be original. You know, I know now. In that case, me give my own share. Share? Give my... We know how much we be original. We know how much... Okay ọkà come come come come. ee e don do madam eh. leave am. wetin na machine you want to kill am. wetin be that. no be small baby. everything ipala ipala ipala Can't be big things dey pursue this kind small man. See, this woman won't kill me. She won't kill you. Uh-uh. Eh? eh? Yeah, wow. No, uh, let, me rest. Oh, eh? Yeah, sorry. Sorry, yeah. now person born this man, oh. I dey tell you. No kill him, oh. You know what's going to happen? Go inside there. go rest. Eh? Anna. Go away inside. Huh? No. I wan take breeze ne. If you touch this guy body now, one blood not dey inside na so so air eh, dey there. See am see am see am see Sorry. See am. <laughs> no vex. Yeah, sit down here. Don't eh? no, sit down sit down sit down. Guy come. No. uh, solution that abuki man will become. come show. Brother brother. Attach now. Na true na true na true na true But no time. My dear. Uh -huh. Sorry yeah. Now, as person see life, na so they take am. I dey tell you. We know many people get this kind of your family problem. Mm. Mm. Don't worry, you go But when their solution come, case change. Your own case will change. Wow. Uh, you, come. Uh -huh. Are you the ones walking here? Uh, <laughs> you can see now. My guy's car is jerking and it consumes fuel, so I need to know what is wrong with it. Well, you wish I got a phone reporter. Now you got the motor. The person oh. not fit talk. enough fit talk. Hey. Oh, oh, okay, can you please? Make we see what is wrong with the car phone. Ah. Take the car, please. Come, open the open the bonnet. I said, no, I see. I open. Okay. So what? Triangle. Make I check now. Tretus, hmm? come see. It don't spoil. Hey! What is wrong with the car? How did I move this motor this Ha! Now risk you take, you. Oh. correct risk now na take, risk. Real miracle. Mm-hmm. Miracle. No, now this, now drive this motor come here. Somebody yeah, I get you me, I be, I declare. Miracle. Na risk. I got your means tomorrow very easy. Four five. I got four thousand five hundred. Four five. Now the jerking fuse. Mm. court. No, no, no, no. No! Ọ̀gá, ọ̀gá, wá, why you think I'm checking? Why is he checking? See, uh, the thing be say, uh, you go drop this one when they talk, the 3,000 as a deposit. Mm, then when you finish the car, you come give us the balance. Eh? Alright, I'll give you the children. Bring the Uh, That's it. See, please, I'm eh? coming back uh, eh? the next one. Uh, ah, already good, no problem. Your car go good. Okay. okay. So, let me get... You don't go with the key. Oh, sorry. Let me get... Now wow <laughs> you know say all these people wey government drive come back from uh, abroad mm. the way they dey drag money money no be your own motor no be you get am. how you take know say the boy don go abroad before. that guy -huh? you see that guy never travel. because he yellow. Uh -huh. Uh -huh. that's na bleaching. mary kay. Ah! Ifibiamo. Mary Kay dey bleach down. Assalamu Ah, Aboki. I dey greet you for I don come here work again today. Eh, uh, Aboki, uh, go first abeg we get work oh oh oh na true o oh. you know say i ask you say which day we go see this man again. yes see hammer uh, wetin go happen be say okay go we get work now later when you come e get one customer we go give you for our compound that guy go buy eh? plenty. da Huh? Eh? i dey buy me for plenty plenty. to eh. oh, wadalla never consider oh. to i dey going never forget if i come back it's me. i dey go. When time come you come here. i dey going to to madana to madana onukwu guy go bring two box make we fix this car what do you want fix make we work wetin spoil for the motor now wetin we wan work hmm? you know the third one wetin we wan work so in true true we no know wetin spoil wetin spoil we know am uh uh-uh. so if dem say make you swear now say you know wetin spoil for dis motor you go let you swear. Hey, close bonnet make i go rest close the bonnet e good make we just leave this motor like this make we no go spoil am nothing the fault wey dey carry come dey carry that one go is better kpatakpata eh, dey don pay the balance no be we cause am. wetin dey talk now. jeremiah mm -hmm. na only dis ones be new new ones na this one don spoil now e don rot you see am pause na be new new ones. check wetin see see this. that. yeah i know say na jack na i know say. now guy dis thing dey work o oh. go okay, go try am for any motor now whether you no go leave motor what i what did they talk i buy this thing make i use work but as work no dey na make i say make i just sell am e no dey useful for me again. na because of you. guy how much you wan pay. ma i just give you one five. you say. one five. Get out talk one five for all this thing thunder fire you. wetin you dey do. you see wetin dey price one five you dey create. no na because of this na I go fire me. oya oh, add something. use your church mind sell this thing na if my own person. guy guy bring two thousand there, take go big. See what you the price now. Jeremiah understand, understand. if one buy, <laughs> Jeremiah. <laughs> yeah, obviously. And because of you, I want to do this thing. Let me say I want buy like that. Yeah. Yeah, wow. See, that's why you because not what for you? Now for your mind now, now you, you, go, you go think say you don't dupe me, Abi. How you talk about? You don't dupe me. Idiot, carry your tools. rabbit i see one very big rabbit You be like say this side im waka go. which rabbit Now my wife is there. look i know it. me. yes. no insult me no just insult why go look my wife why what am i look you. oh. Hmm. make i no come back here see your signature on my wife body. Hey, i don't dey warn you o. waka. i don't dey warn you o. shege you dey craze now no insult me no just insult me at all after all woman body no dey get meter how you go take know say somebody don enter. i don dey warn you go marry your own wife. Ah. go inside uh, madam dey wash the cloth wey dey wash. no you go, go marry your own wife nonsense. Ah. na so you wan stay wash am na. guy go inside. na i wan go buy something for ma dey go i dey i dey come. Una well done o. Ada, Ada. Nana, hmm? you go. Ah, banker, banker. <laughs> Ma, carry your bag for you now. Aba, baby. Some of you know how well selling gala is just a hobby. When you see her, you will know it's true. She's a banker in this country. Selling gala, not her hobby. If you look her up and down, hey, my brother, now I know, Sisi Wayo, Wayo, Wayo, Sisi Wayo, Onyolo Ibo, now Wayo, Sisi Yo, Sisi Wayo, Sisi Wayo, Inelegala, I'm on you, Sisi, Sisi Wayo, Onyolo Ibo, Wayo, hey, Wayo, wayo ọlú òyìnbó ọlú òyìnbó. ee customer ana. Adeo man hold up dey too much. Ah ah. How far now? Give me one carton of Ghana first. But um, reserve for. eh? making it five. When I come back, I'll collect some. But why you can't reduce your quantity today now? What's happened? Ah, uh, ah, uh, oh, God. You won't make I hold on time. <laughs> no, no, no, no. I beg, I no wan old, on, and I no wan sick. Just do as I tell you okay na lọ ṣe. but this your store na every day you dey enlarge o. you are a lawyer you are a banker and if you na go win the league dey bangala. Sisi wayo, oh. sisi wayo, oh. sisi wayo. Oh. onye olu oyibo she's a banker in this country some of you know how well selling gala is just a hobby when you see her you will know it's true she's a banker in this country selling gala na her hobby if you look her up and down hey my brother now i know Sisi wayo, wayo, wayo, Sisi wayo, onyolo ibo, na wayo, Sisi yo, Sisi wayo, Sisi wayo, inele gala, I'm on you, Sisi, Sisi wayo, onyolo ibo, wayo, eh, wayo, Sisi wayo, olu oyibo, olu oyibo manobo wayo sisi wayo itukatata itukatata ifeni ni kulu wayo. she's a banker in this country some of you know her well selling gala is just a hobby when you see her you will know it's true she's a banker in this country selling gala na her hobby look her up and down. Hey, my brother, now I know. Brother, thank you for today. Wayo, oh. wayo, sisi wayo, onyolo ibo, na wayo, sisi yo, sisi wayo, sisi wayo, inelegala, I'm onyiwo, sisi, sisi wayo, onyolo ibo, wayo, hey, wayo. Sisi Sisiwayo ọlú òyìnbó ọlú òyìnbó ọ̀nà bòwáyò Sisiwayo ìtúkàtàkà ìtúkàtàkà ìfẹ́ ní ní gbòdò wáyò. You are a lawyer, you are a banker, and if you na lóru rẹ̀ ní ìdílé gbàgálà. Sisiwayo. Sisiwayo. Oh, wayo wayo sisi wayo onye olu oyibo sisa wayo. Uh-huh. I don't fix them. Everything I don't couple everything. <laughs> <laughs> My God. You want try? oh boy, you walk the day like this, eh? Hey, oh boy. I didn't tell you. Sweet. Two have never even knocked. Oh yeah, where the bar, Where the bar. The, the money now. Oh, okay, the money. Yeah. My brother. <laughs> no be small something. Right? Eh? Hi. Thank God, oh, see. Time never even go. See what we don't make. I say before six this evening we go blow wetin be dis money wetin be money no no jeremiah wetin be money you wan tell me say those papers wey we lose comot for that accidented car in fact wey me lose because i me use my hand lose am say na three five you sell am huh? You know, say, I don't like anything with the vex like this, say, they sweet me down. <laughs> Ordinary play, when I play with you, now your eye don't the chook. I don't know you use money follow me play. Which kind? Play, yeah, yeah, play with that. Come on there! Hey, tell me, I know what I'm doing. <laughs> Correct. April fool. <laughs> April fool. now four 4,900, did they? you see him now? Chief. April fool. April fool for November. Eh, eh. But I don't trust you. I don't trust story, you. Story, story, I beg, leave me. No trust you. Story, too. story, story. Okay, wait on. Ah, my brother, where on. How far? You don't come. Hey. I don't finish. No, motor don't do in order now. Ah! You don't do. You don't. You don't balance. You don't if you drive this motor, and I tell you, you no go even know say na your former motor. Una walk the brake. Ah, dey perfect order. You don't know us. If you drive this motor you go even dey suspect yourself say no be your former motor na we give you. na test am. test block am test wetin. give us balance for the motor before you go carry am wey dey worry you. i know na. na you wan test motor for mechanic. see this guy. you can imagine. abeg bring the money. na say this thing this thing wey una work sef see am na test am see how the thing be. Ah, don't worry, I don't collect them. <laughs> I don't collect them. Why you dey rush No, I just collect them <laughs> now. a customer now. Okay. Okay, they, you go see later. Maybe, yeah. Uh-huh. Oh, yeah, yeah, yeah. This way. Move on, move on. Like that, like that, like that. Straight down. Come, Nana, you won't help a driver. I ah, go one clear road for but leave this one. Money matter. Forget this now. Get hot temper. I did a quick bet, I tell you. Wait. I better come and leave myself. You don't done too much. See. How are you gonna do like say you you be my worker for here? You can't deal with this. Now you be your girl. Now you be my worker for here. You Jeremiah, are you be oga? Shem, abeg, leave me. Bring the one wey dey with you. Huh? Bring you money where you it. just now, you they do pen pen. Thief, bring the money where they with you, my friend. Take. Oh. Share them. They drop am here, na man dey see am clearly. You don't know money? Hold this one. Wetin? Waiting. be waiting who say dey look like say. Uh, i no trust you as you no come trust me na one one bring this one wey dey here. Uh -huh. this one how much. you no know money again. guy no do that no dey do stop abeg i no stop am. wait now. what's that. you know wetin bring am. five hundred na this one five hundred. this one wey dey your hand here nko. Uh-huh. Uh-huh. So if something remain, now you take them. Must take and go drink pure water. You are who? Assemble can I ah, come on your eye. You try see out today. Try out. Come on here, man, see you. Try no, come on, man, see you. Come, just come out. Oh, you come out? Okay. Yeah. You sure say this thing dey work well, well, well? How ah, wow, baby, dawa ah, yari yari. I talk with you. Wallahi, I get to me when I dey give up for now, Michi. to for the ones I give them for the ones one young I said why something I did get I did do me do me do you lie I never go eh, but I give you one I did give you Is that what I did give you? I did carry up. I did rob for my sin one them. Eh, now kidnap. I did rob. I did rob one them. One I did coming. I did put up. Put up some wool. I never do me. I call. She did I did call one them. I did want to do me another one. And I did do me do one Full them. Fully until until I did call for me one them. You. You sure? Wallahi, I took you. How much will sell? Hey! Baby, they hear him. so you won't do juju so that you go They take all the men wey they come this place eh. na your papa na him be shawo. beg na you be a shawo. hey eh, madam ade come and go bring your money. wait o i go come. i dey wait ya newa. hey you don stop don wait for you since she be like him. see him now Now 5k just 5k babe shall we come buy na. Yeah. How much why it? To buy me for my wedding? Buy am. How much they sell am? I dey buy me for the Guanaria. kai dey buy me for syphilis, kai dey buy me HIV, kai dey buy me which one? I dey want. Do I want to buy me for deal with? Hey, Ashawo. you no get conscience this one i don dey beg you since you never really even gree abeg wetin i dey beg you say e pass love e pass love abeg now eh i love you abeg. mr cletus i've told you i've not really made up my mind yet give me time to make up my mind please. everything you have to give me time if you use two months make up your mind how many months will take practice the love eh abeg see na because of you na i go suffer if you know where i go buy this thing eh The ice cream may be the best. Let me see what you bought. Ask people. If I love you, you go shock. Let me see what you bought. I I didn't even buy join I don't know say you. Thank you very much. Thank you. Anyway, I still need to think about it. Another thing. so take you go see there o na be dey spend this money i think say we go just gree. make i carry am when i dey come the next one make i bring am. Why did you do this to me now? Who did I do? Huh? What did I do? You don't know. You don't know. See, see, see, see, see, please don't disturb me. Oh. I have very important things to think of. Uh, go, come here, go. You give me like that, they come, they tell me rubbish. What did I want you? Huh? Eh? Reduce your voice, reduce your voice, please, I beg. Make I ah, reduce my voice. Reduce your voice. You just let me give you this gonorrhea. I mean, oh. the light from my head. That means na me give myself gonorrhea now. Eh? Na me give myself gonorrhea. Adama, I tell you, you be a Oshofu. Hey! How am I supposed to know that I have gonorrhea now, eh? Why you give everybody? How you no go You are too cheap. Ah! Don't give Oshofu. Stop it. Mm-hmm. where remain for stew this morning oh my husband sorry you don't ask your wife abi ok no vex baby you know say when you there, come out, you no drop money for meat idiot come on eat food you talk rubbish i give you slap eat food wey what did you talk you want to say meat no remain for stew this morning correct you want drop meat make we do correct business wey men dey do to get money we dey fair fair like woman mm. now you wan chop me go chop me now. thief mm -hmm. na to steal people engine block na na na be correct business. correct business na be that real correct business people dey do am. ole ole ole when they say make men comot now you go join them comot. na liver. simple leave. I no get. na women line i go i go i go kill. Uh -huh, no, shebi na you dey help me friend uh, nneka. Mm -hmm. na only that side na you sabi director of women affairs eat food wey dey eat you dey dey dey want meat do correct business make money for where shaky shaky shaky shaky shaky shaky cletus. no no no no no no no no just fry. comot your eye. no fry i go carry this rice now na me cook am. so since that day how many days now you no see am. three days o oh. three days baba. you dey say you dey travel. how you no tell me anything. una no quarrel. no. because me i never see him. since that day one I come for here where i uh, do donate am give you i not see am again this now. ah you again. hey. Ha. this person na she not no be ordinary human being No. Oh. What happen. since that day will we go in house now. fourteen times now they meet in a day. Eh? fourteen. fourteen times So. Oh. Ah. although him dey give me better food o uh, but na bondage. Eh? i mean. fourteen times o. week fourteen. ha deliver me na, na bondage o. Oh. na true. Eh, baba na true. Uh, but if he no do am like that na how i go quick get belle. from that day reach the day wey you comot fourteen fourteen fourteen I mean fourteen door dey there when they no no no, dey enter I abi dey take kanda cover am. Hey, you know say as i don lean. you big before. okay baba eh, no vex eh, sweetheart let's go home we go settle am when we reach house. see reach na here now we go stay agree everything o oh. na here ah. Uh eh. -huh. okay i go reduce am. go reduce am to how many. Eh? Uh, at least ten times. Hey! See, make I tell you, if not be three, I know they go. The three of one week, I be one. At three in a day. If this is too much, now bring another three boys. John, John, you go before. No, no, let me. You know another person. Hmm? Oh yeah, oh, honey, let's go. We go settle on each house. not three oh. May you hold this three first. Maybe they hold something. Tight to see, Fugopano. They go go Bagopano fasina ọgwụ inyelefa gbadigboloja Oh! rẹ. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Baba, Baba, Baba. Hmm. You suddenly gone deaf, right? You don't know your name again? Yes. Please, who is this? Shut up. Huh? you know the one I came to your shrine two days ago and I gave you 20,000 naira to just do something for me. And I know that's the money you're using to, to lavish on this. Uh, here? In Apua? Nini? You are the one that is mad here. What's going on here? Oh, shut up! No. Or oh, walk. Oh. Who is uh, Shirai Luba? Why you doing as if you don't know Am I not a mad person or something? I don't know what I'm saying. Why are you making me to be embarrassed here? Exactly. I think there's a mistake somewhere. Baba. Shut up! Is I know what I'm saying. I'm not a mad dog. Is there a Papa or Baba? Baba, and that is who you are. Why because my why because you just pretend my, as if you don't know who I'm talking of. My twin brother. Are you not the one? He's a native doctor. Oh. Ah. Understand? Your She's twin brother. you say your twin brother. You dey insult me for free. I dey sell motor. your twin. That means both of you must be very much identical. Ah. Ah. You see my brother, no difference. I'm, I'm very, very sorry for the embarrassment. No, ah, you should be sorry. No, you, embar you embarrass yourself sorry. because okay. you not even ask me. Sorry. I'm the same motto. Now I'm for this girl. Titles to Bawakwa Bawakwa Fake magician, you titusi fegokwano iziwala bịagokwano si na ọgwụ inyelefa gbadigboloja titusu I don't knock tire. Nobody did that house. You know the. Oh, wow. The door they locked. Hi. And which kind of thing come be this way? Talk, I got one. I tell me I know their house. Here. Yeah? why i no dey house i know me i never dey house i they call me come here sell mahogany. we know yeah, yeah don't worry sell sell sell no be weak, us. am na e no dey. if i they call me come i know dey i know some person. oh thank god. come. you don come. come abeg i will bring you good news good luck Now, i wan follow you now. yes. good news Now, well done o. Oh. Uh-huh, uh -huh, well done my sister done. that's uh, what you tell us tell her. tell. senior for the that one. That one. you see the way you need them. Ah, oga, give you money, oga. I bring me where so I sell you wallahi. Kuma gangariya ne. Shine Mwaga, numman dare garan Are you hear me? I dey buy on this one. I take me some more. I dey put my mouth one up. I get me girlfriend, ko my baby's water, up? for my wife na house. Wallahi, I dey finish up. look me mana wallahi i drink am i satarau i dey tell you i satarau i condemn fa i dey foko me foko me foko me wallahi i foko me i die uh, this magani wallahi i dey do oga mr abuki let me do my talamana i dey sell my magani you see i chop me this one give you I dey kill me my wife. Um, I dey fuck uh, me, fuck okay. me. E don do. Wait, make it See, our normal English wey we dey speak for this mm -hmm. company, You no dey hear we know as we take dey talk to am not to talk of this uh, latin wey you dey speak wait you wetin you dey talk be say you see this medicine so wey dey sell if you buy am for your hand drink am hi oka if you fit buy this thing drink am you see all those everyday uh, small time you don run come out say your wife wan kill you you don na she go dey run from you wallahi i from morning till night na you be this. No only eyes water and eyes block fit bring you down. nothing fit make make am come down. <laughs> you understand so just. so una so una plan to kill me collect my wife from me. collect your wetin collect who. see that is why people i know they like to dey help people. tomorrow now you go stay cry come outside here again. wetin you that one you dey talk. Uh-uh. Ah, if ah. person wey inherit something no you inherit better thing. can you imagine since you go inherit your wife. come on get out of this place. drink buy something drink. lahi i dey boy. i borrow sotoron walai for my good na ka wannan for your and my good buy i dey finish my wife. Drink and you are safe. Drink and you are safe. Pam pa, I dey buy am pa. You know the time? I know the drink. Wallahi, I satorong wrong. I dey buy me. Drink and you are safe. Drink and you are safe. I good for wallahi, I wrong. Come on. Aya, please. Go buy am now. Go and drink Go it. buy this thing. Open your mouth. Oh, Guy, open bring up. Open up. Na lie, na lie. I no go drink am. Open your mouth. Guy, wait man now, wait. Yeah, I dey drink go drink am? I never pray me. You do dey disturb me. I never pray me. I dey give me my wedding. I never pay me. No, I did pay my medicine. Give me money. I never pay me. I did want to give me my medicine. I never pay me. Some tomorrow right now. Tomorrow, come outside. your wife. Don't finish. Yep. You, you, do yourself. Okay. No, never no coincide. Never coincide with Uh, Abobi, where yeah. did you go? I did. Go help you find another customer. You go see for workshop. Somebody I never buy. Bring me here. Tell me I did buy. Bring money for Saran support. See who need that? I say no one. I want that. I, to she, I know I never want. I did bring me here. Now I lost. bari mu ni saran phone when I dey going. Saransa wani where? Kudi mana kudi ko Since they born you, you, you don't enter To haka ne ko? Never consign. I dey going. Go. garangari maganin nan mandire. Making the doing you. One day fit for the time. I go not fit Yeah. I guess me any problem I sober. Yeah, I never sat wrong I de sober. Hatch I I get me I de sober. Banaria kuma I de sober. Yo, Nyaria, my beautiful girls. I want to buy them for my marriage. Well done. Oh. Good morning, Nyaria. Hey, eh, Aboki, hey? Eh? you have medicine for gonorrhea. Medicine for gonorrhea will lie, I get to me, i finisher. finish See, this is my colleague in my office. Eh? Mm. She told me she has gonorrhea. Please give me medicine to give to her so she can take it. To my colleague in my office, here I get to me gonorrhea, I want to finish. I ah, never quite sight. Show me her. Let me I give her with my eye will lie. So a wrong medicine. Eh? No, no, no, no, no, no, no, Aboki. She's a very shy person, oh. She doesn't want anybody to know. You know what will happen? You will give it to me to give to her. Eh? After she drinks it, you can come and check up on her. Talk. My colleague, my colleague, don't go. Wait, mana. My dear, talk. come here. See him for this one. I dare give him. Yeah? In the morning, I dare shop for me some more. I drink water. In the afternoon, I dey shoka me sumur, I dey drink water. Where my nanyarias in the night kuma, I dey chop the remaining. I dey drink come for the right. Yeah, I know me the right. So I dey finish everything. Yeah. yeah, my price is 500 nairas. 500 nairas. Yes, yes, yes. To give you one nairas. yeah. Finish, Abi. Wear this. I, change. I give you my change. change. change. Aboki, hurry up. To wait, what I did give my change. Yari yau beautiful fa. Yari yau kai. Ya wuri shaka. Yahoo! Dan gari ya wa gari nin I guess me for a moment I saw. Ah, okay, now well done. Aha, well done. Good. Wake up. What is it now? Work don come now. Ah. Must you hit me? Sorry. Uh, Oga abeg, I wan make una go repair my car. Wetin we go repair for you? My car spoiled for that junction. I beg. that far, you know far from here. Correct. You don't enter the very last bus stop because now we be the correct engine master. Where the motor dey? You know far. That junction there. Make go. Go where? Go repair your car now. As ah, towing van oga if you wan repair your motor go carry am come here abeg i no fit talk this. e no far just this junction here. if e no far go bring the motor now see it's e that you tow the motor come here or if na we go use leg follow you go dey pay trekking fee you wait you no dey respect our uh, profession. no no no be money we dey find come on make we dey go. you say no here abi you no hear the money there. okay no problem i go pay. you go pay. i go pay yes let's um, go make we dey go. You go pay there. Uh, carry two boxes. You go. You see what? Bring the two boxes. Make go. Uh, Abi. Uh, now. Uh, as Oga Livinus. No carry am. Come, what did they worry you? Cheat. Now you go tell. When married to bring two boxes, now they do. See, this guy no get sense, so oh. idiot. So, guy, so the wickedness with this Oga people heart, I, I no dey understand them. See see, see see, see as person person person use motor. Huh? they go use motor use am use am use am use am use am use am use am until that motor spoil finally before you know say you go call go call engineer. but i just drive i just drive this car never you just knack here na even i no know wetin be the sign. oga that one na story for the gods. Eh? just tell us say you no understand when the motor give you sign talk like that we go understand. okay e don do how much i go pay now? it's not the money my friend it is not the money why they talk before they talk serious matter you know They talk how, how much i go pay it's not the money the person go go go you if you be motor somebody use you like this you go walk. no you answer that question but i just drive no i use am now now use am let me see shebi don't stop now use am person go use no no no no. look at you know say this kind of people if they get house boy hi if dis kind people get houseboy he go use the houseboy use am use am use am use am use am ooo oh, oh. e see that the boy die for the work or holy spirit touch him mind he run by himself no no no no no no, no look at you see see see see, see, see what you did to, to to to somebody you no get conscience huh? you wan make this motor start to talk before you you you, you know say so you go repair am one day you put key this motor will talk to you I know go, I know go to the other tire. I know they walk I know go. And that time you go know say you suppose repair am. Look, look, look, look at you. Let me just tell you, your money is fifty thousand naira. Easy, okay. I understand. I understand. But I got true, true, waiting the top now too. If I follow him out, I swear na thousand go pay. But as it be so now, we collect 20,000. 20? bring down. Okay. It's okay. I will pay you 20,000. I will give you eh, eh. 20,000. But I will give you 10,000 now. Mm -hmm. When I come back, I will give you the balance. Mm -hmm. Okay. Correct. Like when uh, am I coming to pick? Uh, Any time from evening. Just go. yeah. This thing will take time. Go. Uh. All right. I'm coming. Oh yeah, open two box. If you don't rush, collect money. Uh -huh. And eh, rush, repair the motor now. Open two box, make we. Repair do... the motor. What is the worry? Open this thing, make we. Yeah. Who be this? Take. What do you want to do? You want swap? That's the motor. You want swap? You get out of that place. Oh. I use this thing. Come out, come out. pull your teeth, come out. Where they worry you? You take Chris? motor one we never know wetin wrong with am now, now you wan go begin touch again. ah uh, before use am dey learn small small now. jerry huh? some of the motor na you wan take learn mechanic if you lose the brain box of this motor comot for life nothing wey we go fit repair am again dey craze if you know wetin good for you make you just go find one better mechanic wey go know how much you pay am make help us repair am you no get sense Don't touch anything here o. Oh má dé gọ́nà. kọ́ kọ́ mo gbọ́dọ̀ ọ̀ mo fẹ́ ti sè. you know what is twenty thousand Huh? you pay pay pay pay pay pay the remaining one for inside. Yeah, Alpha. You don't start and finish. Yeah, yeah. Strong, Abi. Yeah, yes. Go, go start them. Go start them. Uh -huh. uh, start them. Okay. Hey. see him? One hand. One hand. Uh, offer, offer, offer, back, offer. Ah, correct. Oh, yeah. <laughs> Oga, oga. Oh, yeah. Thank you, Dada. Oga, oga, oga. So how is it? Correct. Ah, oga, everything passes through. Oh, everything nice, neat, smooth. Nice, nice, nice. <laughs> Yes, sir. That's good. And um, how much is your money? Just 5,000 naira. 5,000. That's good. That's good. 5,000. Increase. Okay. No, no, it's Increase. What the 5,000? Um, it appears I forget my wallet for office. Oh, uh, yes. Um, okay. Why don't you come to my office and uh, collect the money? Huh? No problem, sir. we will come. No, I, I know him now. Ah, my biggest customer. This uh, man? But Oga no not vex you. Why you come carry this small car come today? What did happen to your jeep? Oh my God! Actually, actually, hmm. you know, uh, the motor spoil. Uh, na one of those cars wey I be say make my last pikin take dey go school. Okay. You understand? Uh, but when it spoil, I say, okay, let me go and throw it away. I don't need it. Oh. Somebody that told be that a fantastic engineer. Yes, <laughs> like <laughs> you. like we. Yeah. Uh, who can repair it. Yes, I said, well, uh, instead of throwing it away, let me just repair it uh, give it to my guitar. I can know now. I can know now. I get interest now. If it's no, no, no, no, no. We'll help you with other things. Thank you, sir. <laughs> Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Take care, sir. Take care. Okay, sir. That's okay. So, you know, Morgan no sir come here. Okay. I won't rush to shop. Okay. If you collect the money. So make sure. No Allah. nothing do you and be the man well well. Sure. And they tell you, sure? go before you collect my customer. <laughs> oh yeah, go go idiot. sir. but now This guy, he abandoned the motor for us. No, go come. The most important thing we say, we don't fix the car. Abi? Uh, eh, Rahim. Uh. Eh, hey, Oga, Oga! Uh, Oga, Oga! My chair! <laughs> Chair! Yeah, what else, sir? Yes. yes. Eh, it seems you guys are done. Oh, yes, sir. Seems. Fantastic. Mm. But why are you dressed like this? Oh, me? Mm. <laughs> because of yeah, my dress. yeah, the truth is, say, in the go uh, engineers meeting. And I'm be the general secretary of all mechanic engineers in Nigeria. <laughs> yes, <laughs> for the national, national meeting. Yeah, you know, say once they will they wear all these things, yeah. they will they look down on us. All some of us are very important people. no problem. Can I check the car? Go ahead, sir. Oh, check out, check out. Nothing down. Why not? Why not? Why not? <laughs> Why not? Why not? That is Correct. it. That is it. that is it. That is it. <laughs> Ah, nice one. Nice job. You sir. guys did a good job. Now our hobby. Uh, <laughs> so, uh, Let me give you your balance. Yes, sir. Uh-huh. Wait, no. Uh, it's okay. Thank you, sir. Hey. Okay. Yeah, thank you, sir. Oh, yeah, no. yeah, yes, sir. Right, next time, man. Yes, sir. You take care. You take care. Thank you. You know, sir, I know, I know the okay, what do you know? I know the like, you, you, you, you the one. Okay, what did I do now? Maybe the quarter in front of customer. What did I do now? Bring the money. For wetin be for. leave me now one. go go go, go cover your ah, face. abeg leave me. now go give me the money wey do worry you. give me the money. i know where one more more for i I know why i leave you i know why i leave you no problem try me again try me again. na here one begin say. go your own Let me follow come. i go need the tools that uh, uh, two bus for workshop o. Oh. go anytime una like i come. make i reach there i don't see you no child. gala. how much are you selling. sitting there sir. i want to. But I no get change, yo. And let me take the thing now. You can keep it. What's the name? I'm Victor. I'm Stella. Stella. Excuse me, baby, I want to be your friend. I no want, sir. Stella. Oh, excuse me. Let me just Oga, see, oh, I no want. That's why you they toss people up and down. I beg, if you no want buy gala, drop am o. Oh. No, no way, never mind, one. never please. You there, Chris? I say I no want. I beg, if you no want buy, drop her. Sorry, never mind, don't go. Ah, uh ah, -uh. nonsense. just When you see how you Aboki. Yeah. For the last time, how you take no say I stay here? How you take Sabi my door? How you are beautiful girls. I took you that day I tell me I find very well sitting. Yeah, as I they are going, I they follow me, I they are going, I they follow me, I they follow me, I see my the mood of my whole city, I go back one hour. Yeah. Kuma, I they talk you, I will come and see my customer. Aboke, I am not your customer. I am not. I thought I told you the order did not come and check on me, That it's for my colleague. Kai fanya yarinyas, wallahi kar ke mun kariya, kai na ji ba ni na mun shi ne fa. To haka na wasa da san sako. Yo wannan I am beautiful babies kuma I am a man. He never lie for me wana yeah? some people like me face i sell me gangaria yeah? medicine for na what wato for the local medicine people i get to meet plenty plenty spirit wallahi i de talk to me She know i know is one wannan i get to meet gonorrhea you one wannan i get to meet gonorrhea never lie bana You never lie i know me How mm. eh aboki nah, um. see don't tell anybody you eh. if you tell anybody yeah. i will hunt you huh? Ah. aboki i will find you let me not hear it from anybody's mouth oh. o. to <laughs> i dey hunt me. i dey hunt me i dey i dey rabbit there. ko i dey antelope ko elephant. I dey hot me. I never hot mother. Yeah, I never hot. Look me here. I tell people, tell people I get me disease. Wallahi, some people I gonorrhea, some people I dey syphilis, some people in the HIV. Kuma I dey kwara. I never. If I tell me talk you wanda, wallahi, I dey show. Aboki yo ya come and go, come and go, come and go. Eh? To I dey going. I'm going to go now. I'm going to go now hey, I want to tell me why they sell me this one every time wait me gonorrhea I cure you eh? I want me I love I love I want to love me when I you one want to love me love me my hey I don't suffer I, better come and go I, I don't leave leave leave it's not your fault at all Teacher, you have to know. Uh -huh. I bet teacher knows better. What ask you question? No, you're not. Um, our lecturer gave us an assignment on Eco 211 Naburu course. Please, uh, teacher, what's cashless policy and bank standing order? Hmm. I no go lie you. I be common uh, English teacher. Now SS1 students me I dey teach. This uh, big economic question. Me I don't know mo. Ah. Eh. See Ada, the senior banker. She's coming back. She will answer you that question. Eh? Una good evening, no. Oh, oh evening. How na day? We dey fine, oh. no. Welcome. Oh. We dey fine. No, see this one. Strong, See this shoe. Thank Ada. God Ada is back. <laughs> Ah, Ada. Ada, the bank, senior banker. Ada, please, mm. no hmm. vex, oh. Mm. Our lecturer gave us assignment. Please, what's cashless policy and backstanding order? Mm. -hmm. The last question is very easy. You know, for security reasons, bank they give standing order. If they ask you to stand, stand! Don't move, oh! For example, if a van is transporting money, you know van, a van with escorts. Yes. Mm-hmm. If they ask you to stand and you don't stand, if you move, you're on your own. Then as for the cashless policy by CBN, CBN don't talk say make all banks submit money to central bank. If you no submit, they go close your bank. Shikina. abeg i don't tell you make i dey go my. Uh, thank you very much ada. you understand abi. Uh, thank you. ada dey no banker. <laughs> ẹ ọya stand sisi wayo sisi wayo ị na-ele gala anyị ma sisi sisi wayo. Hmm. How e be? The thing bitter well well. From the smell, you know as it bitter. Okay. Chai! You say this in the work? Wallahi, I go work for. The thing I dey work am, I settle wrong very well see if this thing work the way you take talk am if i drink am and e work like that oh my god no oh my god oh my god i go shock you if this thing work. i dey shock me electric ne. Hmm, oh god. Ay! wallahi tallahi wannan magani hmm. i drink am i get me my girlfriend or my wife for my wedding. i dey kill am i dey do am wallahi finish am wrong, very well. CCT and his torrent. Uh, uh, eh? now you test them. Uh, I never test, but I they get to me report report. Wallahi report I they come from here from there. Faithful I drink me I drink me report. Who be this? <laughs> Huh? I'm not calling this your rubbish. Hey, worry you? Oh, you never test them. How you go to innocent and tested and trust oh. if you never test them? Kai Oga, I'm my friend. Ciao. See this one you don't know say when you cook soup you go you wey cook am now go, go first test am uh -huh. so that when you dey serve people you go get confidence say this soup ah, salt catch am mm -hmm. pepper catch am you tell me see wetin go happen be say i go buy am okay. yeah, i go buy am then when i carry am reach house drink am the thing work as you say e work i go come pay. kai giving me my money say money i want to do me wayo nyamuri let me tell you for let. Me wannan isi sai isuro set si mai garan garan fafa ai selemi mai fafa kuma ai selemi kuma i don't satisfy me wannan i da sala yo in the fire is very good i condemn every nyariya if i tell say no work uko no be which wayo dey there make i first go test i dey work me fa so to wrong fa yeah kuma i know me very well wannan business ne i like money uh, Oga, we don't say you like money. Hey, <coughs> eh. We too, we like money. Give them uh, money. All of us don't become friends now. Eh? Make uh, eh, Cletus collect one. When you go use and the thing work well, well. Forget the kind market where we go sell for you here. Oga, we go advertise you here. I tell you. We go advertise you so tey people go dey pursue you. Yes. Customers go dey pursue you everywhere but you no go see product give them. Na advertisement be our former work. We do do am do am do am do am do am so government call us ban us. yes. say no una una too know this work. Ah, that's why we go dey do mechanic mm -hmm. we no even learn this mechanic na advert na e be and na we be the work we learn you understand mm so no worry no worry nothing dey there. da adasho i dey pay me money why i never pay. Uh, no be that one if you know say this thing go work the way you talk am i use am true true e work. i dey talk you wannan no need i dey test am i trusted pa. say my girl come out begin give testimony with her mouth wetin i do am you you you sef go you, see wetin i dash you. ha i clear. clear clear this. Huh? Eh? no vex no vex no vex but um, no go kill yourself say you wan hammer or no go kill girl because you won't use medicine you see, dey very important to me oh. I beg, never go die i be one make only me they manage this big hole. <clears throat> i be one make only me they manage this big workshop. you know uh, so na where dem dey talk joke like this na truth they come out. Uh -huh. like her Now you like me pass. <laughs> you're my friend so jeremiah you don't even dey make plans the right will of how you wan take manage the workshop alone. why. make i surprise you i no go die. na advice i give you so you no good to give you advice. no who dey open eyes wetin dey wan comot am comot for. you say the advice i give you what do you mean. you say no forget that what do you mean. you dey advise me. i no fit no touch me no touch me. i no you dey advise. no touch me. oh baby come up. wait wait the battery the battery never charge. Oh. Eh, come on, baby, come on, come on, come on. No, be up, not. What's hey. happening to you, Gladys? Hi. Eh? Wait, wait. Hey. Please, no. Cletus, eh? I never knew you were just loud-mouthed. Eh? You can't, even, just can't even satisfy me on bed. No, see, today you're... You know? Then what are you doing? What are you doing for crying out loud? Go ask. not get with me and do this thing the other time. He run, come out. Or you come and do something she now, you just put me in the mood that you can't even do anything. What's wrong with you? Now the charging. Bad charge. Sometimes when you do like this, if I pray, you will stand. Hmm? not the I don't point. You will see what I'll do just now. If I pray, it will stand. and good evening. I've just been missing you, you know. What's the Which with this? I beg, I beg. This is not the second time I beg. Hmm. And this boy won't make another drink overdose. I beg. Baby, are you coming over, please? I'm missing you. Okay, I'll be expecting you. Mm, bye bye. <laughs> You and who? Time don't pass, excuse me. No, I don't wake. You go and sleep, excuse me. Sleep? I can't pay for ultimate sleep. Excuse me! I've been here with you for a long time. You don't want to do anything. My dear, sleep not there this night. I beg no do this thing. You are who? Forget. See, Excuse I say you don't. I don't do no man now. Ah, you go. You go see. You will fear God this night. Do you know how many hours I spent here? I tell that now. will happen a mistake. I don't. I don't do. I'm sorry. Hmm? I don't have your time anymore. Good night. You see why even they just say they normal. No, I know. I don't feel anything. Hmm? I, if I catch Musa, if I catch that... oh boy, Abel, leave me not. you think that a joke? no, this is resemble it resemble laughing matter, Abi. Yes, okay. Come on, Papa. <laughs> now, wow. If you see as this medicine disgrace me. Uh, eh, yeah, so... If you see if you see as it turned me to Agidi. Uh, yeah. As, eh, except eh, eh, I don't see that Abuki again. What you go do? Say one eh, no ever and ever I don't catch him again. Me. Uh, me. What you go do? No be, no be me that. You mean say this man get mad come here again? <laughs> I don't keep person. What do you want to do? Hey, hey, Cletus. Cletus, stop that. Come here. Forget that thing. Leave and come. Forget that thing. Guy, give me, give me, give me. Forget. No, no, no, no, no. Come on for road. Come on for road. Come on for road. Come on for road. Now, stop this. Stop this thing now. What is that? Stop this now. Break your Stop him. I go break your head. Stop this now, beg. Why are you always crying? Can I joke? Can I joke? Why you crying? What? Leave him for me, mother. What? I can't. Hey, uh, let my see here. wait, wait, wait. Stop. Now listen. Wait, wait, wait. wait. Cletus, wait. I don't wait. Wait. Yeah. Just wait. What hold, is... hold on. Hold on. Now see, if you kill this man here, and the whole our Hausa people wey dey this area come do riot for here, my hand no day. I no get people. My hand no day. Yeah. I no get where I come from. My people, go, my people sef go do, do riot. You know what this guy do me? Stand up. Stand up. Come on, they go. They go. What do you, what you come do this one? You wan kill person for ya? Wetin be that? You don't do. What they worry you? You say make they dey go. Abeg, Oga oh, dey they go I beg. What is that? You own don too much for ya. Jeremiah, you say make they go. You wan kill him? You say make they go. You wan kill. Wait, why you call hold me? Best wey is a great problem, I never settle. You say make they go. Na make you hold me? Yes. Na make you hold me? All the slaps wey I reserve for that aboki that you go collect them You dey joke. Me? You dey joke. If I your matter I go settle. Story, they talk. Now come, I don't dey beg. Listen. See, Jeremiah. I mean, uh, Stop, man. wait. yeah, stop. It's see. okay. Stop that. Just a go. It's all right. Come. Just a go. Come, come, come. Sit down. Sit down. You know what this guy do me? Sit down. Give me, give me, give me. Give Don't me. Talk give me. Give me. Leave him. You won't keep person. What is that? Huh? If you know what this guy do me, even the former natural, the normal standing way on my own like this, I'll just stay, stay, stay, stand. Mm. Everything off. Hi! <laughs> they look for Papa, wait. Oh. Um, you don't ever try uh, bitter leaf water. You won't start your own, Abby? Mix No, you won't start your own. No, leave I they suggest. This, this, this will be like joke for your eye, Abby. Stop you, they look for power. <laughs> oh, why this guy? He don't do. you know what's in my mind? What's in my mind now, now how we go take raise money take expand this our workshop. Na in my mind, like think the. We know that one now. We know that our problem be that. Mm. The question wey we not get answer to be who go help us now? Who go give us money to expand them? Now that one we no know. Okay, um, what if we go borrow money from bank? From bank now. People they go carry loan, borrow, they fit give us. So now you go to top like person will be say, na fufu dey in head. How? You think any credit? person will just waka enter bank, they will give a loan. See you. Your papa must get land or your mama go get house where you go submit. Okay, see you now. Your papa, your mama. You, uncle. You even better pass them. Your son. Okay, if we no get all those things submit, if they say we be customer for the bank, mm. they go pity us say na our customer give am. You no get account, me no get. No hope, forget am. Oh, wow. Her. So waiting, uh, what do we do now? No, what will be the solution again You know, this guy not, not, not be idiot now. Oh. Happens you get this kind of person, you go to suffer. Oh. Um, Ada. Uh. To say na to say na better person. Ada. Correct. She fit give her this loan. You know, she be chin um, you know she be senior staff for her bank. see this person. na senior staff she be. you know that guy position for bank. senior staff. he need pass almost oh. manage herself. Uh -huh. left hand like this then she go take sign the loan they go give us. then wetin we dey wait for. but you know that girl if you go ask am now you go do shakara. make we try first you if never even try dey talk. she fit even say make we give am commission. forget am if we make the money expand our business commission na nothing. guy forget no go. i no dey lie person wey dey do shakara for person. guy na we need this thing so na we suppose pursue am. No guy abeg no make we dey go make we go meet am. hey lie make person do shaka. go let's go. if to say i go school that guy fit no book pass me. dey tie your leg not to go to school you dey live for school road every day people dey pass. Today Okay, go come. Selling gala, that her hobby. Ada, ada. ada, ada baby. ADA. Ada marama. <laughs> Eh? this one one na dey praise me. See as speaking fine. You don't say this girl fine. I dey tell you. Hi! You won't use beauty finish yourself. What is this? Jeez. hey, eh, any moment from now they will make a manager. I swear, I tell you. <laughs> Ada baby. This one one na they praise me up and down. I hope I am safe. Ah, you are safe. Nothing, you are safe. Ah, ah. No, not be, not idiot. We just mo come see you for one small problem. <tsk> No be that, you know that no even be problem. We just want discuss here, sir. Right, the thing be say actually, me and Cletus we come whether you go fit and help us borrow money from your. Shh, not be borrow loan. Okay, loan, loan us money from your bank. Okay, uh, loan. see, um, my bank we know they give out loan now because central bank say make we submit ten billion naira so we no dey give out loan now. wetin we <laughs> ah, wetin we dey look for na just small thing now hundred thousand don do us sef. that's all. Yes, na the same thing we dey talk i no get. Eh. Eh. Okay. okay now i know say they go don pay you salary because today na second you fit borrow us money from your salary when we finish this business we double the money for you. Eh, <laughs> see i put my money for insurance eh, i'm not allowed to retrieve it now all of them mm, everything once dem pay you salary you just go put am for insurance na so i no dey keep money for house wetin you come dey use ah, all these questions too much abeg i don late i dey go abeg abeg you no fit at least give us half of the money wey we dey look for we you need am you no dey jeremiah try another bank person go just give am you go change am change the man and the person wey don dey reach gate which man dey wan change this is wickedness o. Oh just not the community bank get it. like wickedness. bank wey no get always have money. bankers bankers dey always dey get kind. na fa your guy dey around. wetin concern you. nobody there. here wey person say you wan this one see, dem fit even search our pocket. <laughs> collect the money wey. gala gala gala come. abeg come quick now. Selling gala is just a hobby. When you know, they sell a cassette too. I hope this one never expire. Oh. Wait, make I look there first. I don't uh, know what they do. Now one, now two I go buy. I ah, for like buy three, but this one way like I said I know. How much one? You get change? how go do now how go make and trade. you want sell your market you want collect my money why you behave like that so i go chop wetin i don't want chop because i want buy gala so because you fine now na make i wan buy am o dem no be when i call i know. go come so the thing now come here how much. two ten. ah I go take pay the ten naira shortage now. Your oga no go best for you. Sure. ní olú òyìnbó sísá wáyó. títí náírà sà. náírà dé i no get change o make am three now. bible change. Eh, eh. alakiaye. thank you. agodi. oyibo olu oyibo mana ọ bụ wayo sisi wayo itukatata itukatata ife niile ikpulu wayo you are a lawyer you are a banker mana ife na-alụ na ị na-ele gala sisi sisi o sisi wayo sisi o sisi wayo sisi wayo sisi wayo wayo sisi wayo onye olu oyibo sisa wayo just talk to you for a minute, please. What is it? My name is Sonny. What about you? Ada. Oh, nice name. Hold on, you're working in a faster place. I'm please. late for work. Oh, but I could just drop you. This is my car over there. I could take you to work. Where do you work? Mr. Man, stop disturbing me. But wait. Oh, I said stop disturbing me. I will shout, oh. I'm sorry. I'm sorry. Sisi wayo, onyo wayo wayo eh, sisi wayo olóyìnbó olóyìnbó wayo sisi wayo. Did he travel? Um, no, just that he's very busy, but I spoke to him through the phone last night. Okay. Oh, babes, I must confess to Me, I like that guy. I like him. What you talk? I like her now. You dey mad? you dey craze. Babes, huh? abeg, abeg, abeg, abeg. It's not what you think now. Uh-uh. Calm down. Your blood today hot. You know I love Mike. And I wouldn't want anything to come in between us. What about Jude? Jude. As if you don't know Jude. Jude is pure bad luck. He walks around with bad luck. I know your problems. <laughs> I know your problems. Anyway, don't worry. I'll, I'll call Jude for you, okay? I'll call him. I'll call you for you. You want to call Jude, Daddy? Eh? You want to call Jude? Try him now. Try him. I will seduce Cletus and snatch him away from you. You know he's your life. I go tell you, with this your You know now. By the time I roll it, he will fall. <laughs> Try it. ị ga-eme tutu kedu ibe ị ga-eme tutu onyinye eke onye eke jere obodo oyibo nata ndị igbo onyinye eke gịnị ka ị ga-eme ka o nwee nwa otutu you go sleep with otutu one night the following morning isiri nwa nwa na all oh, your body good dey smell pikin pikin drop uh, ego tutu. Baba, that's it. How's it, Baba. Is it again? What is this? 1,000 naira, Baba. 1,000 naira? 1,000 naira, Baba. You think I meat pie? <laughs> no, Baba, Baba, I will see you again. to dey use phone na recharge card na pikin we dey talk na him person i wan born. no baba. you wan born am for six months. no baba. how you go dey give me half current. Eh, baba i go see you after. Mm -hmm. yeah. like you go remove this thing now. Eh? remove uh, this thing. no. no the thing dey fear me. no i wan know ah if this thing they are not going to enjoy you. Eh, i want to know at least make her know who i dey do something with you understand. Hey, am leave am leave hey. hey okoko hey oh, i die well so na you be the otutu. otutu send me a message. otutu send you wetin. hey. I'm not even ever have. Enter waiting, person wife. People go hear this one. Everybody go hear. Everybody go hear. Hey! I never go have. Hey! You never go waiting. What do you want to? Come now. I beg work. We get work. I beg, leave me. I don't tire. I Uh, by the way, when uh, that man say we we'll see the manager again. Okay, he say if he need us, he go call us. I believe that story. Uh, wetin I go do now? Guy, I go suggest so we just face our work. All those kind promise. If I see, if I need you, I call you. Promise, not dey there. Oh. No problem. The money no too big. I trust him go come. I go come. Take, take, take. From under. Uh, before Uncle, I know. Say na from under. What did you do? No jack bumper. Oh, if you fall, you go pay. Oh. Leave me alone now, this man. Leave me alone. What? No jack bumper. Ah. Uh, no put up. Uh huh. Motor don't go stop stop again. Uh, nah, you know who we be. Who we be? Yeah. Aga, welcome. Um, um, no, no, they're here. Uh, good afternoon. Yes, uh, Nawi. Uh, this car, the brake is not functioning well. I want to check the oil and the injector. The oil, the brake, and the injector. Oh, you you even know the problem where the motor get? Uh -huh, now. Hey, you for Kukuma repairer for your house now. Am I a mechanic? You don't say you're not a mechanic, now you did, list all the fault. It don't do. Leave us, we will test them. When we test them, we will tell you the fault. No, why you going to teach us how? Okay, leave them. We will fix them. But your money na seven k seven thousand For waiting? For the brake, the oil, and the injector. What did they talk? You know uh, what how many things were list? This man just come new. Okay. Na new customer. Okay, oh. more make him customer. Okay, okay. So, okay? We just want use and make you customer. The oh. money, eh? <laughs> I mean, it's yes, fine. seven thousand. Then you go come back later, later in the evening. The car go set. Allow this road Please. Uh, the money seven k no na me you go. e do na seven k na be this one i don't hold up. this one they rush the money i know how much oh. Come comot there Okay. make sure you do this car well Don't worry. back. in the evening no eh? get problem. in the evening. well done. Eh. go i eh, go we go we go see you. Huh? you where you dey go. Huh? where they go. i wan shift the car go front na no be repair. you know hear the owner said brake not dey Let no be the man drive am come here. come make come up for road o. Oh. Come up for wetin. and nothing concern me. this way we just dey waste market me put cover with this. Only when I go need this thing. Cletus! Cletus! Hmm? What did you find here? Does this one go keep make all this dirty to be conquered? If it's small picking, Cletus! I still dey talk, they find something. Not be does you call him. You want chop him? eh, whether na dustbin or no be dustbin no concern you make you e no be wetin my mind dey tell me na i e dey do so. na you sabi wetin your mind dey tell you. where dey go. wetin happen. money. money for wetin. money for the thing wey you carry na hustle money. which goods. you no see am. come no be this thing now wey you talk say uh, uh, you dey wait make dustbin people control where am make i pay for this. hey cletus na money. She, you said they see why some people can never enter heaven. I know. Huh? Me, I hear, I know. Which kind of country be this to even see one single Christian where they talk to na lie? Something where you just tell me now, say, na dustbin, you dey wait make uh, dustbin for control where am. Now you dey ask me for money. But the thing dey useful for you now, that's why they ask for the money. Shey you know say na wickedness na e keep you like this? I know. Since wey I know you dey work this way. even overall you never fit get. But I dey condemn my cloth every day. for waiting, for what you no know wetin you carry for waiting now What i go take this thing do. wetin carry. you see am now. you know how much you dey study see how many things wey carry am abeg give me one job. leave the other one. for waiting now. Uh, i don't throw away one. Uh, now complete am money never dey here What wetin i go take this thing do. for how much. take am you know what you carry so give me the money. Ah. I no blame you. if you say I come the normal time where they come, early morning or for night, come pick wetin I wan pick, you go there, here dey ask for money. Hey, go God. I say you understand like this. God go bless you for this thing wey you this money. Chai. yes. Eh, you the Chris? You the mad? So you know even fit greet, Abby? Una dey knock, una dey disturb. Shut up. My name is Jeremiah. Chief no tell you say I come today. Where dey worry you huh? eh what's your problem god let's even assume say you no get sense you no get eyes as you see this person so your mind not tell you say he e resemble your oga say na him e pikin you want to sack yourself from this work you want to sack yourself open that gate now open that gate dis work now where god manage give you Say make hunger for not kill you. You you won't drive yourself inside. Come on, open that gate. Open the gate. You sure say Oga no say another call? Come on, open that Come. gate. Come. Where that slap? You no, see the talk? Let's go. Oh. Open that gate. Open the gate. look at you. Stupid. You know who this person be? You want to suck yourself? You're Sorry, lovely. my dear. Hey, what is that bucket doing there? Oh Remove that thing and don't dirty my popsies compound. Nonsense. No. Guys, you see the inside there? Eh?